ఇది నిజం ఇది America ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fidel niyongabo What is clear is that it cannot be that everybody who opposes uh, the president or the ruling party or the third term is, is immediately seen as a putschist or an enemy of the state.
uwo ni intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini thomas perriero avuga ku burundi iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye waramutse neza alphonse mwaramutse neza fideli mwaramutse neza mwese muri ko murakwirikira ano makuru reka amakuru nayo arayo hirya no hino tuyahere mu burundi ibiro bitorokanya amakuru by'abongereza reuters bivuga ko ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya ryatumiye perezida w'u Burundi petero nkuruziza kuja kuborana n'abategetsi b'ivyo bihugu bazovugana ku buryo ibibazo bya politike mu burundi byoterwa inyishu bidashobotse ingaruka mbi byozanira uburundi bikazobuzingamika umutegetsi wo muri iryo shirahamwe ry'ibihugu vya buraya yavuze ko ibiganiro bazogirana na perezida nkurunziza ari nk'amahirwe ya nyuma abayobozi b'u Burundi bazoba bahawe kugira ngo bakemure ikibazo- ibibazo vyugarije igihugu uburundi bushobora kuzotakaza imfashanyo y'igihugu c'ububirigi ingana na miliyoni mirongo itanu z'itandatu z'amadolari y'abanyamerika gushika ubu ibihugu vya buraya vyabaye birafata amatungo y'abarundi bane bahoze canke bakiri abayobozi mu gihugu kandi bica bifata n'icemezo cyo kutabaha impusha zo gufata ingendo mu bihugu- mu gihugu na kimwe kigize iryo shirahamwe ry'ibihugu vya buraya igihugu ca uganda caratanguye gukura ingabo zaco zahora guharanira amahoro muri sudani yo mu manuko ico kikaba ari ikimenyetso c'ishaka leta ya uganda ifise yo gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro yashizwe ku mukono na salve kiir perezida wa sudani yo mu manuko n'uwahoze ari cegera ciwe riek machar arongeye abarwanyi iyo leta ivyo vyashikirijwe na ateni wek ateni ni umuvuzi wa perezida museveni aho yamenyesheje kandi ko izo ngabo zitegerezwa kuba zavuye muri sudani zose mu ndwi ya mbere yo mu kwezi kw'icumi na rimwe ivyo yara byari byasabye na Iriek Machar mu gihe bari ko bara- barumvikana ku masezerano y'amahoro iciyumviro kitari cashigiwe na leta ya Sudani kuko yavuga ko ico ci- ico kibazo kiraba amareta ko rero kizokwigwa n'amareta abiri ni ukuvuga Sudani yo mu manuko na Uganda muri afurika y'epfo ho abanyeshuri bo muri kaminuza bashika ibihumbi bibiri n'ababashigikiye bahuriye mu kibanza kiri i johannesburg ku munsi wa kane kugira ngo bibutse umugambi uri ku butegetsi anc ko woshira mu ngiro ivyo wemeye mu bijanye no gutanga inyish- i- inyigisho muri kaminuza ku buntu iyo myiyerekano yabaye inyuma y'aho abanyeshuri bo muri kaminuza y'i johannesburg it- at- batanguriye imyiyerekano ba- aho badugirije icumi ku ijana ku mafaranga y'ishure mu nyuma amakaminuza yose acaraja mu myiyerekano gushika n'aho ayashika cumunane yugagwa ku munsi wa gatanu abaserukira abanyeshure n'abarongoye za kaminuza bazobona na president jacob zuma ariko abanyeshure ba- abanyeshure bo barahiye bararengwa ko batazohagarika imyiyerekano imbere y'uko ibyo bashaka vyemerwa cane cane ko iyo myiyerekano bariko baragira isa n'igishigikiwe na bamwe mu mugambwe anc muri leta zunze ubumwe za amerika ku munsi wa kane perezida obama yarakiriye mu biro iwe minisitiri wa mbere wa pakistan icaro ni ikimenyetso cyo gusubira kunagura imigenderanire myiza hagati y'ivyo bihugu cotangamira icizere yinshi ku kibazo c'amahoro muri afghanistan nta kintu kijanye n'ikirangamisi caho ibiganiro vy'amahoro muri afghanistan muri afghanistan vyotangurira canke kubirwanisha uruhonya nganda pakistan ikirarwiza ariko bamenyesheje ko bavuganye ivy'ubudandaji umuyaga nkuba udaso- udatose kazi kirere hamwe no gushira mu mashure abigeme n'abapfasoni leta ya amerika iriko iraresha pakistan kugira ngo igire uruhara mu mugambi leta zunze ubumwe za amerika ifise wo guhagarika ingwano imaze imyaka cumi n'ine ibera kw'ire- kw'irembo rya pakistani ni ukuvuga muri afghanistani perezida obama yamenyeje mu ndwi iheze ko afise umugambi wo gukura ingabo za amerika muri afghanistani imbere y'uko atwarura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi leta zunze ubumwe za amerika rero zikabona ko inzira ishoboka ari iya politike Ina- ivyo navyo bigasaba ko pakistani ivyirukamwo mu gusubira gufasha ko ibiganiro hagati ya leta ya Fa- ya afghanistani n'abatalibani vya bayirwanya vyahagaze muri muri iri ciri heze vyobandanya mu kwezi guheze Pakistan yaragerageje kuvyura ivyo biganiro nk'uko minisitiri wa mbere wa Pakistan Nawaz Sharif yemenyesheje icyabihagaritswe ni uko afghanistan yagiriza pakisitani ko ikora nk'ikirira habiri kuko ivuga ko iri kwirakorana na leta zunze ubumwe za amerika mu nyuma igasa n'ishyigikira abatalibani bariko barayirwanya Hillary Clinton yahoze ari umunyabanga wa, wa leta zunze za Amerika ajejwe imigenderanire ejo yari karasigura ku kibazo ku bibazo by'umugambwe w'abakeba ba Republican ku bitero vyabaye ku buserukizi bwa leta zunze za Amerika i Benghazi muri Libya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri aho waserukira leta zunze ubumwe za Amerika Christopher Stevens yahasize ubuzima icyo abarepublika bagiriza Hillary Clinton ngo nuko mu byo asigura harimwo ibitumvikana bakamubaza kandi n'icakoze kugira ngo ibyo bitero ntibibe kandi atamatohoza yigeze kugirwa kugira ngo ibyakozwe bimenyekane Hillary Clinton ari mu ari mu biyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mwaka uza ku giti c'abademokrate yababwiye ati narabuze itiro kubera ibyo bitero kurusha mwebwe mwese mukoranye ati co mwomenya mukamenyera nuko atamutekano ushoboka ijana ku ijana kandi mugatahura ko Amerika naho iri ku isonga ry'ibihugu byo ku isi ko bitoroshe kuko ikorera mu bansi ati n'abaduseruke bategereza kumenya ko baduserukira mu bihugu bitoroshe kandi harimo ibitagira umutekano atutegereza kwemera tukabirindira ko kugira ngo dukingire igihugu cyacu kandi inyungu zacu n'ibyo amerika yemera bitera imbere umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire john kerry ku munsi wa kane yaramenyesha ko hariho icyizere ko hashobora kuboneka inyishu kugira ngo imishamirano hagati y'abanyayisirayeli n'abanyapalestina imaze guhitana abantu benshi ihagarare ibyo yabivuze inyuma y'amasaha ane yari amaranye na minisitiri wa mbere wa israel benjamin netanyahu ibere mu budagi aho yavuze ko hariho ibyiyumviro bizovuganwa ko byotuma imishamirano ihagarara yavuze ati impande zose zikwiye gutera intambwe zigahagarika guteraterana amajambo no gutana ko amakosa yaravuze kandi ko afise amakenga afatiye ku mirwi nka hamas na jihad islamique iguma ikokeza ingwano imaze guhitana abanyayisirayeli munani n'abanyapalestina bashika mirongo itanu
urakoze alphonse ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere ku byerekeye uburundi aho icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka afurika linda thomas greenfield na thomas periero intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini bavuze ejo ku munsi wa kane ku bibazo vyerekeye politiki umutekano n'agateka ka muntu imbere y'akanama kajejwe imigenderanire mu nama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika i washington dc oriyani itanga ishaka yari yahanyarukiye muri icyo cyumba cy'inyubako y'inama nshingamateka ya amerika iyo nama yari yitabwe n'abatari bake harimo abarundi abanyekongo abanyarwanda ndetse n'abategetsi baserukira ibihugu byabo mu karere k'ibiyaga binini harimo uburundi u rwanda na kongo bateze yompi ku kivugwa ku bihugu byabo abategetsi babiri b'abatumire muri iyo nama bava mu bushikiranganji bwa leta zunze ubumwe za amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bahamagawe ahanini gutanga umuco ku bibazo bihanze akarere k'ibiyaga binini aho bishura ibibazo bitari bike by'abashingamateka bagera ku ndwi ku kibazo cyerekeye uguhanahana ubutegetsi mu mahoro kandi hakurikijwe inzira ya demokarasi icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga linda thomas greenfield yavuze ko perezida petero nkuru nziza ariwe yatumye haduka uruhagarara ruri mu gihugu muri iki gihe ingingo ya perezida petero nkuru nziza yo kwitoza mu kiringo cya gatatu nibyo byatumye haba uruhagarara ruri mu gihugu muri iki gihe aho abantu bagera ibihumbi amajana abiri bahunze baja mu bihugu bihanye imbibe n'uburundi kuva mu kwezi kwa kane abantu bagerageza guhunga bagatotezwa n'imigwi y'abari mu mugambwe bitwaje ibigwanisho kumwe n'abapolisi ku kibazo cya ruswa mu bijyanye no gutabara imbabare mu gihugu abo bategetsi babajijwe niba amadini canke abayobozi bayo bofasha mu nzira yo gushikiriza imfungugwa imiti n'izindi mfashanyo ku banyagihugu amerika ishyirahamwe ya onu n'iyindi migwi yokwifuza gufashisha abarundi periyero intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini yavuze ko ikibazo cya ruswa gikomeye cyane kandi ko ari nayo mpamvu nyamukuru leta zunze ubumwe za amerika ibangira kurungika amafaranga yofasha abanyagihugu agira ati even with people who are, uh, you know, desperately poor in Burundi, we cannot naho send hari that abantu money bakenye to a cyane government rwose that mu is- burundi that is usually ntidushobora funding it kuronka in a different amafaranga direction, bitewe n'uko not leta used well, ica yacisha not mu being zindi nzira transparent.
atagenewe cyangwa ikayakoresha nabi umupfasoni greenfield icegera c'umushikiranganjeje bw'imigenderanire n'amahanga we yishuye ati bijanye n'igihugu c'u Burundi umukuru w'igihugu avuga ko yemera imana akanigisha ijambo ry'imana dukeneye abantu mu muryango w'abemera imana hano muri leta zunze ubumwe za amerika bamujijura bakamubwira ko bimwe mu vyo akora bitemewe na gato kandi bidutuma tugira amakenga nk'uko kwizera kwiwe abantu batari bake barapfa bagenda baricwa kandi biri ku gatwe kiwe Uh, people are dying, people are being killed, um, and it's happening on his watch.
ku yindi nkuru yerekeye uburundi leta zunze ubumwe za amerika zirashigikiye ibihano bifatirwa abarundi bakokeza ubwicanyi bagashigikira abahonyanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibi nibivugwa na thomas periero intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika ejo ku munsi wa kane edi gwema yagiranye ikiganiro n'iyo ntumwa adufitiye inkuru y'imvaho mu ruzinduko avuyemo mu karere k'ibiyaga bigari aho yasuye uburundi bwana periyero yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika zihangayikishijwe n'ubwicanyi bumaze iminsi buvugwa mu burundi aho umunsi ku munsi hagaragara imirambo cyane cyane mu murwa mukuru bujumbura periyero yashimangiye ko amerika ishyigikiye ibiganiro bihuza abarundi bose kandi bikabera mu gihugu abarundi bose bibonamo kandi hatanga umutekano kuri buri wese uzaba atumiwe muri ibyo biganiro The situation in Burundi is incredibly fragile as a political crisis, a humanitarian crisis, and a inzego security za crisis.
politike mu We see burundi escalating ziracumbagira violence, uh, ibibazo each bya night in certain politike neighborhoods in ibibazo Bujumbura, by'umutekano both against and by ubwicanyi police officers bukorwa and state n'abapolisi security forces, canke uh, abajejwe and we all inzego know is left z'umutekano alone, this canke is going to bugirwa get ku even worse.
gipolisi n'abajejwe So we inzego have to z'umutekano begin bitera vyiyongera uko immediately iminsi igenda mu bice inclusive bimwe dialogue, bimwe uh, vy'igisagara ca because there's a bujumbura peaceful niyo solution.
hatagira igikorwa ibintu bizomera nabi kurushiriza kubera izo mvo dutegerezwa gutunganya ibiganiro bihuza impande zose bishigikiwe n'amakungu bigenewe gutorera inyishu ibibazo bihari muri iki gihe kugira abarundi basubire mu nzira irangwa n'intambwe bari bageze ko mu kiringo c'imyaka cumi n'itanu irangiye progress that they'd been on for 15 years.
ibi bwana periyero abivuze mu gihe igihugu cy'u Burundi giherutse kwandikira ububirigi kibusaba kohereza abarundi burega kugira uruhare mu bibazo bivugwa muri icyo gihugu bwana periyero we agasanga bidakwiye kwita buri muntu wese utavuga rumwe na leta cyangwa utarashyigikiye manda ya gatatu umwanzi w'igihugu kuri we ngo umuti w'ibibazo by'u Burundi ni ibiganiro What is clear is that it cannot be that everybody who opposes ikigaragara ni uko ari ibintu bidashoboka ko udashyigikiye perezida canke umugambwe uri ku butegetsi canke ikingo ca gatatu abonwa nk'umuntu ashaka gutembagaza ubutegetsi canke umwansi wa leta leta irangwa na demokarasi itegerezwa kurekurira ivyiyumviro bitandukanye ikibonekeza ni uko iyo ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha bikubahirizwa abarundi baba bamerewe neza kurushiriza mu burundi aho kubuko leta iri mu burundi muri iki gihe iracumbagira abantu batari bake baratakaje ubuzima bwabo igihe kirageze ko uburundi busubira mu nzira nziza irimwo ibiganiro bihuza impande zose nibaza ko ivyo ari vyo abarundi bashaka dialogue, and I think that's what the people of Burundi want.
bwana periyero yakomeje avuga ko iyo uburundi buba bwarakurikije impanuro bwagiye buhabwa n'amahanga ikiganirwaho cyakabaye uburyo ishoramari ryatezwa imbere mu gihugu aho kuvuga ibihano bifatirwa abarundi n'uburundi nk'uko bimeze muri iyi minsi periyero yavuze ko amerika izakomeza gushyigikira abarundi ariko ikanakarira abahembera imvururu baba abo muri leta cyangwa se abatavuga rumwe nayo edi rwema intumwa ya radiyo ijwi rya amerika muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika
tuve mu burundi tuje mu rwanda leta y'u rwanda ntihakana canke ngo yemere ivyagirizo vy'uburundi birimwo kwakira no kumenyereza mu vya gisirikare abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa leta y'uburundi mugenzi wacu eric bagira ubu busa yarakurikiranye ikiganiro umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u rwanda louise mushiki wabo yagiranye n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kane ikibazo cy'imibano y'u Rwanda n'u Burundi nicyo cyabaye nk'ikiharira ibiganiro Madame Louise Mushikiwabo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba n'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda yagiranye n'abanyamakuru ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane umuvugizi wa Leta y'u Rwanda yabwiye itangazamakuru ko kuva ikibazo cy'u Burundi cyatangira muri uyu mwaka u rwanda rwabonaga ko aho kigana atari heza avuga ko u rwanda rwifuzaga ko ikibazo cyagenda gikemuka aho gukemuka kikarushaho kuba kibi guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka imyivumbagatanyo ishingiye kuri politiki mu burundi yaduka impunzi zitari nke zigahungira mu rwanda imibano y'ibihugu byombi yajemo agatotsi mu buryo bukomeye uburundi bwashinje kenshi u rwanda gucumbikira abashatse guhirika ubutegetsi bw'uburundi icyarimwe no gukura impunzi z'abarundi mu makambi zigahabwa imyitozo ya gisirikare ku butaka bw'u rwanda ngo zizatere igihugu cyabo kugeza n'aho uburundi bwirukanye umudiplomate w'u rwanda mu burundi madame louise mushikiwabo umuvugizi wa leta y'u rwanda ntacyo yemeye cyangwa ngo ahakane kuri ibyo birego yatubwiye ko ibibazo by'uburundi bikomeye ko u rwanda rwagenjeje make rwanga gukurikirana bimwe mu birego y'isi bidafite ishingiro umuvugizi wa leta y'u rwanda avuga ko ibitangazwa ku burundi byinshi hari ababifitemo inyungu zitari nke atatomoye ngo avuge abari bo n'inyungu bakurikiranyeyo aravuga ko nk'u rwanda bategereje igihe ubutegetsi bw'u burundi buzagirira umutuzo bakabona kujya ku meza y'ibiganiro twebwe rero nk'igihugu nka leta nk'abaturanyi nk'abavandimwe b'i burundi twahisemo kwitonda muri iki kibazo duhitamo ko twareka inzira yo gukemura ikibazo cy'u Burundi ikaboneka igihugu kigasubira ku murongo noneho ibibazo twaba dufite byose tukabona kubiganira ubuyobozi buri ku murongo bwamaze gushira impumu ari igihugu mwaganira kuko mukarangiza ibibazo naho ushatse kwinjira mu nkuru zivugwa ku Burundi buri munsi nta kindi wakora kandi nta nubwo byafasha kurangiza ikibazo leta y'uburundi kandi yakunze kwikoma leta y'u rwanda ko yagize uruhare rutaziguye mu ihunga ry'abarundi baza mu rwanda aho bamwe mu bategetsi b'uburundi batatinyewe no kuvuga ko u rwanda rubategereza ku mipaka n'ibifungurwa byo kubazimanira madame louise mushikiwabo umuvugizi wa leta y'u rwanda icyarimwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga aravuga ko abaturage b'ibihugu byombi bafite byinshi bahuriyeho bishingiye ku mateka yemera ko umubare utari muto w'impunzi z'abarundi mu rwanda ubwabyo ari ikibazo ariko ko ntawagana u rwanda ngo rumuheze ashimangira ko hagize uwagaragara nk'ikibazo ibihugu bidakina politiki yiti za muzunga byagakemukiye mu nzira z'ibiganiro icyo navuga mvugira leta y'u rwanda ni uko nta murundi uzigera ahezwa muri iki gihugu uwo ari we wese niba hari umurundi uteye ikibazo icyo gihe ibihugu bikora neza leta ziri ku murongo ziraganira hari uburyo bwo kuvugana tukemeranya aho rero nagira ngo mbisobanure neza cyane cyane ku banyarwanda badakurikirira hafi amapolitiki ya muzunga aba muri za mu bihugu birimo ibibazo ikibazo cy'u Burundi twifuje ko gikemuka vuba igihugu kigasubira ku murongo ubuyobozi bw'igihugu bugasubira ku murongo noneho tukaba twaganira ikibazo ko nta baturanyi batagirana ibibazo ntaho biba icyo twifuza ni uko iki kibazo kitakomeza gutinda kugira ngo uburundi bubone amahoro abarundi bari mu rwanda babyifuza batahe kuri ubu ku butaka bw'u rwanda harabarurwa impunzi z'abarundi zisaga ibihumbi mirongo irindwi za zatangiye kuza mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mu rwanda bamwe mu bacuruzi bakorera mu gisagara cya kigali barinubira uburyo bukoreshwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza amatagisi bwo gushyira ahabona amazina yabo mu gihe bishyuzwa amafaranga y'ibirarane ni inkuru dushikirizwa na asumuta kaboyi oya ashyiraho imwe ashyiraho imwe So I will make one check and give it to you. Please wait. Oh, the money is inside. Money. The money is inside. Check is inside. Yeah, you can please open. I will take the checkbook out.
ni mu gitondo cyo kuri wa kane ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kigenda gishyira ingufuri ku bacuruzi bakibereyemo imyenda uburakari umujinya no guterana amagambo nibyo byagaragaye ku bacuruzi bamwe ubwo bazaga gufungirwa ibikorwa byabo ku mpamvu z'uko batishyuye ibirarane by'imisoro babereyemo ikigo cya leta gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro nta n'umwe wahitaga wemera gusohoka ngo abakozi ba rwanda revenue bashyire ingufuri ku mazu yabo buri mucuruzi yabanzaga kwerekana uburyo arenganijwe bamwe nibo bagiraga uburakari bukabije bagasohoka ntacyo bavuze iki gikorwa gisa nk'aho ari gishya cyaje muri uyu mwaka bamwe mu bacuruzi bemeza ko kibandagaza ibintu by'ikoranabuhanga bijya bigira amayeri menshi aya mayeri rero umuturage ashobora kuyagenderamo ugasanga ashyizwe ku karubanda atabigizemo uruhare icyo navuga ni uko buriya bagomba kubanza gukora kontorore ikindi kandi iyo kontorore nanone sinumva yuko ihagije n'ubwo wabona ko umuntu ari umunyamakosa hashobora kubaho ibindi bihano atari ukumushyira ku karubanda ku mugaragaro hariya kujya ubona ko no kuri televiziyo abantu bibye abakoze amakosa yandi babashyiraho ariko ntibagaragaze amasura yabo kubera iyihe mpamvu ku cyo umuntu bashobora gu- gush- gutanga i- inkuru ntibagaragaze isura ye ariko umuntu nk'uwo nguwo u- uwagaragaweho n'ikosa kandi ari umusoreshwa wenda yari asanzwe asora neza cyangwa se ikosa ritanamugaragayeho bya nyabyo wenda ari ukwibeshya habaye amakosa runaka ugasanga bamushyize ku karubanda urumva ko bari ikibazo ubu buryo bwo kwishyuza mu buryo budasanzwe bumaze kwinjiriza leta akayabo ka miliyari icumi ubuyobozi bwa rwanda revenue bwemeza ko abishyuzwa bashyirwa ku karubanda ari abantu baba baragaragaje ubushake bushya bwo kwishyura bafite imyenda imaze igihe kirekire uyu ni bwana gayawire patrick komiseri wungirije w'agateganyo ushinzwe abasoreshwa bato ni ukuvuga ngo abo mubona tuba twagiye dukora ibikorwa nka biriya akenshi akenshi ndetse ni nako binameze ni abasoreshwa bafite imyenda imaze igihe tuba dushaka kugira ngo uwo muco ucike umuco ucike ni nawo mpamvu tubikora naho ikirarane gishya kigitangira umusoreshwa akinegosiya cyumvikana n'ubuyobozi akigaragaza ibibazo bye nta n'ubwo ndetse tujya tunanamufungira leta yashyize ingufu mu kwishyuza abacuruzi bayifitiye imyenda irenga miliyari mirongo itandatu mu bafungirwa hari n'ababaciwe amande y'uko badakoresha neza utumashini dutanga inyemezabuguzi ayo mande ari hagati ya miliyoni eshanu kugeza kuri makumyabiri bitewe n'urwego umucuruzi arimo mu minsi ishize abacuruzi bagaragaje ko kubaca amande angana atyo hari benshi byatumye bahagarika ubucuruzi bwabo cyakora ubu hashyizweho komisiyo ishinzwe kwiga iki kibazo gusa nta gisubizo iyi komisiyo iratanga ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kirateganya kwishyuza muri iki cyumweru amafaranga agera kuri miliyoni magana atanu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tuve mu rwanda tugaruke mu burundi aho i bujumbura habaye ejo ku munsi wa kane uruganda rwo kurabira hamwe ingaruka mbi zoshikira abarundi n'abirimizi mu gihe amakungu yofatira ibihano uburundi urunani rw'abarimyi n'aborozi basaba amakungu kudafatira ibihano uburundi ahubwo agafasha kugira habe ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo amazi atararenga inkombe ni inkuru ya evariste nziko banyanka urwo ruganda rwatunganijwe n'urunani rw'abarimyi borozi rufatikanije n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi urongoye urwo runani ashikiriza impungenge hamwe amakungu afatiye ibihano Burundi ivyo bihano vyokora ku murundi mwirimizi nk'uko bivugwa na Odette Tanzayimana arongoye urunani rw'amashirahamwe yishinze kugwiza umwimbo ku rwego rw'igihugu uyu mukenyezi asaba ko amakungu atoshira imbere ibihano ahubwo yofasha hakaba ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo umwana ntaba agishoboye kuvugwa kandi si umwana gusa n'abanyagihugu bose bato bato baca baja mu buzima bugoye cyane ivyo ni ibintu twiboneye neza igihe cyo mu mi- bihumbi bibiri na gatanu inyuma y'intambara intambara yahagaze ingene habaye uruzuba rukomeye mu ntara ya muyinga na kirundo tukabona abantu ingene biyahura ingene abantu bahunga kubera inzara rero umuntu iyo yari yarasanzwe afise amikoro abayabaye urumva n'ivyahuha bica bihuhuka cyo gutuma tuvuga tuti abafasha nibafashe hubwo gusumba hama bafashe n'abarundi kuja mu biganiro no kumvikana mugabo ntagire imfashanyo zihagarara mu bari bitavye urwo ruganda harimwo ababeshejweho n'uburimyi ngendakumana kente marke ni umukuru w'ishirahamwe ry'abarimyi ryo ku mutumba wa kagwema komine gihanga intara ya bubanza uwo mugabo avuga ko atayandi mikoro hamwe abahora babaronsa imbuto n'ifumbire bahagaritse kubafasha kuri twebwe abenegihugu na cyane cyane abarimyi bato bato turabona ko biduteye ubwoba twahora tugerageza tukarima kandi amakungu nayo akadufasha n'amashyirahamwe akadufasha ariko kugera uno munsi byarahagaze efawe yaradufasha ikaturonsa imbuto tukashobora kuronka ifumbire tukarima none kugera uno munsi turabona ko inzara izohava itwica icyo turiko turasaba twebwe dusaba ko abanye
reka tugaruke ku ncamake y'amakuru twari twabateguriye mu kanya gaheze ibiro eh, bitororokanya amakuru by'abongereza reuters bivuga ko ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya bye- byatumiye perezida w'uburundi petero nkurunziza kuja kubonana n'abategetsi b'ibyo bihugu bakazovugana ku buryo ibibazo bya politiki mu burundi byotererwa inyishu bidashobotse ingaruka mbi byozanira uburundi bikazotuma uburundi buzingama ikindi eh, cavuzwe nuko azoba ari amahirwe ya nyuma abayobozi b'uburundi bazoba bahawe kugira ngo bakemure bakemure ibibazo byugarije uburundi igihugu cya uganda cyaratanguye gukura ingabo zacu zahora guharanira amahoro muri sudani y'ubumanuko icumbi rikaba ari nk'ikimenyetso cy'ishaka leta y'uganda ifise yo gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro yashyizwe ku mukono na salve kiir perezida wa sudani y'umumanuko n'uwahoze ari cegera ciwe riyak masher arongoye yarongoye abarwanyi abarwanyi iyo leta ibyo byashikirijwe na ateni wek atini uwo rero ni umuvugizi wa perezida museveni aho yamesheje kandi ko izo ngabo zitegerezwa kuba zavuye muri sudani zose mu ndwi ya mbere yo mu kwezi kw'icumi na rimwe muri afurika y'epfo n'abanyeshuri bo muri kaminuza bashika ibihumbi bibiri n'abashigikiye bahuriye mu kibanza i johannesburg ku munsi wa kane kugira ngo bibutse umugambwe uri ku butegetsi anc ko ushyira mu ngiro ibyo wemeye mu bijyanye no gutanga inyigisho muri kaminuza ku buntu ibyo iyo myiyerekano yabaye inyuma y'aho abanyeshuri bo muri kaminuza y'i johannesburg nyine itanguriye imyiyerekano aho idugirijwe ku mafaranga y'ishuri yaho itanga icumi ku ijana mu nyuma aya makaminuza yose acaraja mu myiyerekano gushika naho izishika cumi na zine zugagwa perezida jacob zuma ariko rero ariko arabona n'abanyeshuri n'abarongoye za kaminuza kugira ariko boba abanyeshuri bo bararahiye bararengwa yuko iyo myiyerekano itazohagarara gushika baronke ico bakeneye cyane cyane ko iyo myiyerekano bariko baragira isa n'ishigikiwe na bamwe mu mugambwe anc muri leta z'ubumwe za amerika ku munsi wa kane perezida obama yarakiye mu biro iwe minisitiri wa mbere wa pakisitani icyo rero kikaba ari ikimenyetso cyo gusubira kunagura imigenderanire myiza iri hagati y'ibyo bihugu cyotanga mbere n'icyizere y'inyishu ku kibazo cy'amahoro muri afghanistan nta kintu kijyanye ariko n'ikirangaminsi cy'aho ibiganiro by'amahoro muri afghanistan bizotangurira cyangwa ku birwanisho runyanganda pakisitani isa n'iri kwiragwiza ariko kimwe bamenyesheje ko bavuganye ni iby'ubudandaji ibindi bavuganye ni umuyaga nkuba udatosekaza ikirere hamwe rero no gushyira amashuri abigeme n'abapfasoni leta ya amerika iri kwiraresha pakisitani kugira ngo pakisitani igire uruhara mu mugambi mbi leta zunze ubumwe za amerika ifise wo guhagarika ingwano imaze imyaka cumi n'ine ibera ku irembo rya pakisitani ni ukuvuga muri afghanistan iyindi nkuru uh, twabashikirije ni uko hillary clinton ya clinton yahoze ari umunyamabanga wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire ejo yariko arasigura ku bibazo by'umugambwe w'abakeba bayo ba republicain ku bitero vyabaye ku buserukizi bwa leta z'ubumwe za amerika i bengazi aho ni muri libi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri aho n'uwaserukira leta z'ubumwe za amerika christopher stevens yaheze ubuzima icyo rero aba republican bagiriza hillary clinton kimwe muri byo ngo ni uko muri byo asigura harimo ibitumvikana ikindi ngo ni ukumubaza icyagoze kugira ngo ibyo bitero ntibibe kandi ngo nta matohoza akwiye yagizwe kugira ngo ibyakozwe ibyakozwe bimenyekane Hillary Clinton ari mu biyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza ku giti cy'abademokrate yabwiye ati nabuze itiro kubera ibyo bitero kurusha mwebwe mwese mukoranye
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya yamara ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.